Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com muriwe neza inshuti mwese namwe bakunze ibiradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyacu uyu munsi turafise umutumire w'imboneka rimwe yabaye ikirangiranwa mu burundi no mu makungu kubera uruhara yagize mu mahiganwa mpuzamakungu y'ubwiza mu bufaransa hamwe no mu bikorwa ntangere byo kugarukira imbabare mu bihugu bitandukanye ahereye mu burundi hamwe no mu gihugu cya mari uyu mutumire rero si undi ni princess Esther Kematari mu byo tugiye kuganira ko uyu munsi harimo urugendo yaherukamwo mu Burundi inyuma y'imyaka irenga cumi n'itatu adahonyoje ikirenge muri ico gihugu akunda cane turagaruka kandi no ku ruhara yagize mu kugarukira imbabare mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu aho yakoranye n'abagiraneza bo mu bihugu vya Buraya akaronka imfashanyo atwara mu Burundi mu gihe imfashanyo zari zikenye n'igihe indege zitashika mu Burundi kubera ibihano vyari vyafatiwe Burundi ico gihe yaratwaye indege rero yuzuye imfashanyo aho mu Burundi kandi yarashinze ishirahamwe gitaho imbabare aho yakoranye n'amashirahamwe UNICEF PAM na PNUD aha twokwibutsa ko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda yaronse agashimwe kagenewe abafasoni b'abanyafurika bagize uruhara ntangere mu bikorwa byo kugarukira imbabare katanzwe n'ishyirahamwe unesco hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yambikwa umudari wiswe ordre de lion umudari yambitswe na perezida wa senegal w'icyo gihe abdulaye wade turavuga kandi no ku ruhara rukomeye cyane yagize mu gihugu cya mari aho yabaye mu gihe kitari gito akanashinga ishyirahamwe fondasiyo Prince, Princess Esther Kamatari yagize uruhara rukomeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gutsinda E, e, mu kurwanya ikiza ca covid cumi n'icyenda imbere y'uko tuja mu mizi y'ikiganiro ariko nashaka ntangure nk'ijambo e, umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika turi kumwe i kigali nk'uko mubizi rero uyu munsi u rwanda ku nshuro ya mirongo ine n'icyenda rwibutse jenoside yakorewe abatutsi ibikorwa byo kwibuka ku rwego rw'igihugu byabereye ku rwibutso rwa jenoside ruri i kigali ku gisozi ivyo bikorwa vyose vyari birongowe na perezida paul kagame ari kumwe n'umutambukanyi wiwe jeannette kagame hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu rwanda eh, perezida kagame n'umutambukanyi wiwe rero bacanye urumuri w'icizere eh, turi kumwe ku murongo wa telefone n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboyi aducire ku mayange y'ukuntu vyagenze muri aho asumita kaboyi
urabona neza frederic yego turakomeye namwe muri aho
eee natwe turi aho yego mu majambo make uyu munsi n'umunsi ukomeye cyane rwose wo kwibuka imyaka mirongo ine n'icyenda irangiye habaye jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda murashobora kutubwira ukuntu ibikorwa byo kwibuka uyu munsi byagenze
nk'uko wari ubinyuzemo gato ibikorwa byatangiriye ku rwibutso rwa jenoside ruri hano mu mujyi wa kigali ku gisozi ahashyinguye abatutsi bagera ku bihumbi magana abiri mirongo itanu nk'uko byatangajwe n'abayobora urwibutso ibyo magana atanu byagiye byicirwa hafi ni abatutsi bari batuye mu mujyi wa kigali ndetse no hirya yawo gato mu nkengero icyo gikorwa rero cyabanjirijwe no gu- no gushyira indabo kuri izo mva byakozwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umufasha we jeannette kagame ndetse na perezida nyine paul kagame hanyuma n'abahagarara ibihugu byabo mu rwanda nabo bashyiraho indabo ndetse n'imiryango y'abacitse ku icumu inyuranye ikorera mu gihugu bashyira indabo rero kuri urwo rwibutso hakurikiraho igikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere ni urumuri rucanwa ku itariki ya karindwi rukazamara iminsi ijana iminsi isobanuye i- umunsi ku munsi iyi minsi jenoside yamaze mu gihugu iyi ni iminsi ijana rero uru- urumuri birangira ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi ubwo rero ni icyo gikorwa cyabaye uyu munsi ndetse hari n'amagambo yahavugiwe Ego hari be- ubuhamya bwarokotse mu majambo make yasimita kabonye urashaka kutubwira mu ncamake ijambo umukuru w'igihugu yashikirije
yego umukuru w'igihugu yavuze ijambo mu rurimi rw'icyongereza ntabwo byari binamenyerewe kuko akenshi nu- n'aho yajyaga ashyiramo icyongereza ariko wasangaga rimwe na rimwe avuga n'ikinyarwanda cyane cyane umukuru w'igihugu yagarutse- yongeye gutunga agatoki amahanga avuga ko amahanga arebera ihemberwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside i- ibi- ibibera mu karere urebye n'icyo yavuze ndetse cyanagarutsweho i- iby'ingengabitekerezo byanagarutsweho nanone na minisitiri ufite kwibuka mu nshingano ze avuga ko fdr ni umutwe urwanya leta y'u rwanda wahungiye mu gihugu cya kongo ndetse na leta ya kongo bakomeje kubiba ingengabitekerezo ndetse n'urwango cyane cyane aho bavuze bariya ba- bariya bavuga iki- ururimi rw'ikinyarwanda babo muri kongo baba ariko baturutse mu rwanda kubera amateka aho barimo guhigwa bukware bavuga ko ari ingengabitekerezo ikome- ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kuba mu karere kandi amahanga akabirebera ntagire icyo abivugaho mu majambo make murashaka kutubwira insiguro y'urumuri rw'icizere
nibyo nari nabutangiriyeho urumuri rw'icyizere nyine ni ukuvuga ngo a- a- nubwo jenoside yabaye mu rwanda nubwo habaye akaga hari icyizere cy'ubuzima bundi buri imbere urumuri ru- rusobanura ko abantu bavuye mu mwijima noneho barimo kureba imbere niyo mpamvu rero usaba ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane bacana urumuri rugaragaza ko n'abarokotse jenoside babayeho mu buzima bukomeye babuze ababo bagize ingorane zikomeye ariko kandi bafite icyizere cyo cy'imibereho y'ejo hazaza ubu rurakoze yasimita inkuru zijanye eh, no kwibuka iyo myaka mirongo ine n'icyenda irangiye habaye jenoside yakorewe abatutsi eh, turazibashikiriza abamenyesha amakuru bacu mu karere eh, batandukanye baradufitiye inkuru tuza kubashikiriza mu makuru yacu ari imbere Tuga- murakoze cyane frederic urakoze asumita tugarutse rero ku eh, kiganiro cy'uyu munsi n'umutumire adasanzwe princesse eh, esther kamatari eh, muri aho murakomeye ngaho
je frederic urikije yegome turaho kandi turabashimiye kuri ubu butumire murakoze kuba mwatwitabye turazi ko mufite akazi kenshi ariko mwaduhaye umwanya ni ibintu dushima cyane rwose
Cyane na n'ukuri na twebwe turabishima ko mwatwitayeho ni byiza cyane rwose reka rero kandi ndabashimira yego reka dutangu- duhere ku, ya, kuri ayo makuru duhawe na mugenzi wacu ari kigali uh, sumita kaboyi Eh, indyane z'amoko ubwicanyi buhagaze ku moko ni ubwicanyi bwihaye inkumbi cyane rwose muri irya ntara muri kajya karere eh, dutangurira aho mu rwanda aho abanyarwanda eh, barimo abatutsi benshi ah, bashika umuriyoni bagandaguwe eh, bahorwa ubwoko bwabo mwebwe mu muryango wanyu w'ubwami ikibazo cy'amoko n'ikibazo mwagiye murabona eh, mukuze mm, bisa n'ukumengo eh, ku ntwaro yanyu eka ku ntwaro ya cami eh, ubwicanyi n'urwanko ntibyari bikomeye nk'ubu ubwo bwicanyi bwabaye mu rwanda ah, mu buvuga ku iki eka n'ubwabaye mu burundi mu bice bitandukanye ubwabaye mu rwanda bwabaye akataraboneka kuko yari nk'uko babivuga jenoside
abo imbere yo kwishura ico kibazo mu- mumbajije nashaka kunamira abantu bose boba barabuze ababo si rwanda gusa ni burundi barababuze ivyo byose bivuye eh, kuri ku- ku moko
mu nkabahoza nkibaza rero yuko aho tugeze uwo munsi dukwiye kugenda imbere kuko Kugen- ko nuko ku ntwaro y'abami nkiri umwana je mwambutsa naramubonye narabaye muri pale nta na rimwe nta na rimwe nigeze numva ngo uyu muntu ngo ni umuhutu canke ngo ni umututsi canke ngo ni umutwa twebwe twakuze batubwira ngo nimwubahe uwo ari we wese ari muto atari muto umuntu warinda kumwubaha nico kintu ca mbere batwigisha Ha- ni ukuri je nakuze ntazi nica umututsi n'ingene yoba asa canke umuhutu ingene asa je nari nzi yuko ari abantu tubana aba- abana twiganye ku ishuri canke abantu bose twabona nta na rimwe nari bwumve mu kanwa mu kanwa k'umwami canke umugana wa kamatari canke n'abandi bose bari ngaho bavuge ibintu vyerekeye amoko twizere kw'ico ivyo bintu rero vy'amoko
duga ku ijambo byaje eh, byaje eh, eh, bamugandaguye umuganwa kamatari baramugandagura nimce mwibuka rero byaje muri mirongo indwi na kabiri ntare baramugandagura ivyo bintu byose byatanguye buke buke novuga uwo munsi ni ukuri ndasavye abantu bose bakiri bato bariko barumvira iki kiganiro ivyo bintu babikure mu mutwe kuko turi abantu kandi noneho ni- mbwira uburundi tanguye kuvuga ngo ubu ni umuhutu canke n'umututsi abarundi barihe
impanuro nziza cyane bose turizeye ko ah, hazoteba hagashika igihe ah, abarundi abanyarwanda abanyekongo ikaba ah, abanyafrika abantu bose ku isi yose ah, bazohora bashira imbere eh, ubumwe no kumvikana no gukorera hamwe kugira ngo haboneke amajambere turizeye ko ivyo bizoteba bigashika tugarutse rero ku rugendo rwanyu mu burundi nashaka mu majambo make mutubwire muratahutse mu burundi mwari mumaze imyaka irenga cumi n'itatu muratahutse mu gihugu cabibarutse urwo rugendo muherutse mu Burundi mu majambo make mu rutubwira gute
ni ukuvuga yuko imbere yo gufata indege ngo ngende i burundi igira nari rimaze nk'iminsi ibiri ntasinzira kuko nari nzi neza yuko ninashike burundi banyica ikintu nari mfise nari mfise mu mutwe mugabo kugira ngo ushobore kugenda i burundi sinzi ingene no bivuga mu kirundi harabaye deklike mushobora kumfasha burya ikirundi si ukuvuga ariko ntashaka kukivuga mugabo mwazi i- je maze imyaka mirongo itanu n'itatu hanze n'iki kirundi mvuga ngira nico nanyoye umwana deklike mu mutwe wanje habaye Bamwe nk'ikintu batsinze inka.
kibabwira ko hageze ko mutahuka
narumvise yuko batwivye inka mirongo ibiri iwacu ifoto aza nti none izo nka mirongo ibiri uharuye neza usanga inka yose ifise amaguru ane ni ukuvuga amaguru mirongo umunani yazimanganye ntihagire umuntu n'umwe yabibonye naciye nibaza ntoya nti jewe rero ndanka ibihuha ndanka abantu bavuga ngo narumvise iki n'iki ngo ni naka kivuze niho rero na- na- naca mfata in- ingingo yo kuza kwirabira gushika i burundi niho rero nafashe indege ndashika i bujumbura ikintu nari mfise ku mutima maze gushika kuri tarmac hajya i bujumbura mvuye mu ndege uwo muzigo nari mfise mu mu- mu mutima wose waciye uhava waciye uvamo nahuye na ba bandi ba- ba bakozi ba sobuje ba- bakora kuri aeroport y'i bujumbura twari tuzinanye bose baraza barampobera barambwira kaze ni ukuri umunezero nari mfishe n'intangere nshika i bujumbura ahantu barutse rwose barubatse eh, ni ukuri nta- ni ibintu bitatu gusa na- namenye muri iyo myaka cumi n'itatu katedrale la poste na le palais des arts ibindi byose se- barubatse hariho de- ama- amafeu rouge hariho amabarabara yose n'ipave nta mucafu uri mw'ibarabara ni ukuri je nasanze igihugu gitunganye novuga mu gifaransa bavuga ngo igihugu apeze by'amoko numvise nta bintu byu- nta nta ma- nta ma- nta miduga eh, y'igisoda nabonye ku mabarabara nduze ruguru nta muntu yamuha- mpamaga- yampagarika ni ukuri na- narumiwe n- n'umunezero eh, n'ingene banyakiriye ivyo biratandukanye n'igihe mwari mwavuye mu Burundi mu gihumbi mwasubiye mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu
nta nta kintu nta na gatoya ibisa ni ukuvuga yuko muri iyo myaka cumi n'itatu uburundi bwaraduze rwose hanyuma hariho abajene benshi eh, u- ukumva yuko abantu bose bafise a- agahara ko kugira ikintu kugira ngo bashobore kubaho Eh, eh, ibi- mugabo
duga ku ijambo
mvuga yuko n- narumvise narabonye ingene eh, abantu bose eh, ba- batembera atangorane eh, hariho eh, atmosfere sinzi ingene nobisigura mu kirundi abantu bose bashakashaka kubaho gukora barondera eh, ni ukuri ntangaje ni yambutayaje yaje bujumbura ibi- ibitambutayaje Ego me ibibazo bijanye n'ubwo rugendo eka n'ibibazo bijanye eh, n'uruhara mwagize mu vyerekeye gufasha imbabare turabigaruka ko ariko muri aka kanya nashaka mbanze mpe ijambo umunywanyi wacu Adala Rwabira muri aho murakomeye
ko turakomeye muri hega Adala
Eh, ubu nyene turiko turavugana ndi ku butaka bwo mu burundi mu ntara y'akayanza ni ukuvuga muri abo ko bw'igihugu ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umutumire eh, Princess eh, Esther Kamatari
ego eh, ndamukiriza nyakubahwa umutumire
arakumva duga kwijambo mukije yagiye Eh, mukije ego ndaramukije ego ndaramukije kandi n'abarundi bariko baratwumviriza bari mu mahanga n'abari hagati mu gihugu ndaramukije na mwebwe abamenyesha amakuru natwe turaramukije hanyuma rero ego hanyuma rero nyakubahwa mutumire eh, iyo bavuze imbabare abantu benshi bumva abababajwe n'intambara ego nibyo mu ntambara haraba imbabare nyinshi ariko rero nyakubahwa mutumire twebwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari imbabare nyinshi zitandukanye hariho abashonje n'ubwo n'ububabare mu burundi nonega nyakubahwa mutumire mwoba muri ko mugira iki kugira ngo izimbabare aba bantu bashonje kugira ngo mubahumurije kugira ngo bareke kubabara na cane cane ko mufite uburambe mu gutabara imbabare hariyo imbabare yo ku mutima aho imbabare zababaye ku mutima bagendana ibikomere byo ku mutima cane cane abahohotewe abarenganya aba- abarenganywa kuko ngaha iwacu hari akarengane kenshi iyo rero bibaye byisubiriza psikologikema nyine kubabara ara- a- aratotezwa hanyuma biramugirira ingaruka mbi onivode la psikoloji none yega nyakubahwa mutumire ko mufite n'uburambe abo bantu bobo bariko bararenganywa muri ko mubafasha iki kugira ngo ntibahave ba- ba- babandanya bababara Eh, hariho n'abandi ayandi maka akunda kuba cyane aha ku butaka bwo mu burundi abantu bahohoterwa abahohoterwa ugasanga nk'umugore mu rugo ariko arahohoterwa ibyo birebye cyane rwose ugasanga n'umwana atunzwe mu rugo ariko arahohoterwa ibyo birebye birebye cyane rwose hariho n'abakorerwa ibya mfurambi Eh, n'iryo ni ihohoterwa ni- ni- ni- n'abo n'imbabare mu zindi nonega nyakubahwa mutumire abo bantu bose mwoba muri ko mugira iki kugira ngo bareke kubandanya bahohoterwa bareke kubandanya bababaye Ibi- ikibazo cy'iwanje warutwo murakoze nyakubahwa mutumire murakoze mwanya kubaha bimenyesha amakuru murakoze adela rwabira Eh, princess eh, esther kamatari eh, guhohotera ni ukuboreza igufa ni ukubangamira ni ukumerera nabi abantu mutuwe ku ijambo kuri ibyo bibazo abajije
mugabo mm, nshoboye kwishura uwo mushinga ntahera namubwira yuko narimaze imyaka myinshi ntagaruka i burundi ubu ni- niho ntanguye kuza ibintu ntabyo nzi sindabibona neza I- icyo navuga ni uko i- i- i- psychologically umuntu yababaye adafite uwo abibwira ari- a- ashishikara gutuntura mu mutima rero ndakeka yuko a- ababijejwe mu gihugu bashobora kumva ibyo bintu umushinga ntahe yahejeje kuvuga mugabo ni jewe nshobora kugira ikintu kuza kubumvira kubaramutsa ni ukuri nzobigira muri ibi bihe ni bito cyane kugira ngo ushobore kwishyura ikibazo gihambaye nk'icyo mugabo ndabishoboye abo bantu n'ukuri noza ko baramutse umuritse yabaje n'ikindi kibazo yabaje n'ikindi kibazo gihambaye kivuga ko abashonje yumvise ko mwigeze kugira uruhara mu gufasha imbabare muratwaye indege yuzuye imfashanyo mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu ariko arabaza niba hari ikintu ku ruhande rwanyu n'uruhagarara rwanyu mwoshaka kugira kugira mugarukire abantu nk'abo
ibyo izo mfashanyo nadizana hari ingwano twari muri mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu hari mu ngwano ntimwibagire y'uko aeroport y'ubujumbura yari yugaye ukwezi hamwe bagandaguye le perezida ndadaye niho rero nibagije nti ntibishoboka yuko nza ndumva amakuru y'igihugu navukiyemo nanjye ntashoboye gufasha niho rero nacamfata kurondera abantu bamfasha muko ibyo byose nabigira mu gihe ubu ingwano ntayiriho i burundi ndakeka yuko hariho abantu babijejwe ngira ngo abantu barabibona yuko abantu bashonje kandi si ni burundi gusa mu bihugu byinshi hariho inzara kubera kubera kovide yabaye kubera izi ngwano ziri ngaha muri ibi birere by'i buraya nabyo nyine muri abo bantu bose nubabwira ngo bashire umutima mu nda ngira ngo ibintu twoshobora sinajenyene hariho abandi babije umukuru w'igihugu hariho abandi babijerwa bashobora kubigira mugabo icyo niyumvira ni uko abo bantu nk'uko ariko arabivuga hariho abantu bakwiye kuvuga kugira abandi babumva nk'abo bafasoni batotegwa ibyo byose biva mu bihe bitameze neza mugabo yuko iki gihugu mperuka kujamo kuja kuramukanya n'ukuri nasanze hameze neza reka tujende kuwundi muntu wanyu w'iradiyo ijwi ry'amerika remo kezimana muri aho
muraho muri hehe
boje ndaha ijumbura mu burundi ni vyiza cane gose murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga n'umutumire uh, princesse esther kamatari duga ku ijambo ikibazo biciyumviro
mbanje gushima cyane ukuntu naba nagiriwe iteka ariko ndavugira iradiyo n'uwo mutumire w'iteka cyane nkaba nshima cyane kandi uwo mutumire ni iteka ridasanzwe kuba mfatiye ku byo yaba yashikirije aho ndi nishimye cyane numva ndanezerewe aho umuntu aba ari hanze y'igihugu akumva amakuru ariko aravuga mu gihugu ciwe atari meza ariko agashima kuhashika akabona ibintu ni vyiza cane bo ubu turi mu isi iteye imbere isi aho ubona ikintu kigiye ko rimwe ku marezo sosiyo gikwira isi yose aho nshatse kuvuga yuko hariho amakuru amamwe aba ari mabi ku gihugu ugasanga abantu barayatanze kandi atari ukuri ugasanga naho hantu yabereye ukayibona ku maradiyo yose ukavuga nti aha hantu ko ndahari ibintu ko ntabibonye rero nagira mbaze ikibazo kivuga giti gute gute biyumva biyumva gute iyo bari mu mahanga bakumva mu gihugu ibintu bibi biriko birahavugirwa babyakira gute barafata umwanya wo gutohoza bakabaza inshuti n'abagenzi bari muri ibyo bihugu bakavuga ati iyo mugiye mubibona gute kuko tugize iminsi tuyibona aho usanga abantu benshi cyane bavuga igihugu cyabo nabi kuruta uko bakivuga neza maze igihugu bikamenyekana kuri ibi gusa ariko igihugu cyuzuyemo n'ibyiza byinshi cyane bitovugwa ugasanga n'ingenzi zogendera icyo gihugu zitinya kandi twe tuba tuzi ko harimo ibyiza byinshi cyane icyo cyari ikibazo cya mbere kijyanye no gushima ariko harimo ikibazo ndashima cyane bwitange bw'iyo akora kandi bushimishije abarundi benshi byonatubera n'akarorero mu gusanga umuntu muto muto nawe uri kurafasha uwundi muto muto ari munsi yawe nagira mbazati rero iyo bariko barafasha baroroherwa cyane bararonka abafata mu mugongo ko gukora ibikorwa byinshi ugasanga uriko ubikora mu gihugu cyose birasaba yuko uronka abagufata mu mugongo bica gifatana na cya kindi kibazo cya mbere kigira giti ndahejeje gica gifatana na cya kibazo cya mbere kivuga giti abantu bari hanze barashobora kumenya amakuru mabi hama waja kubabwira ati nshaka mumfashe dufi- dushigikira bene wacu kuno kuno uko bagaca bavyakira nabi mubwo yaba bavyakira neza twofashisha cyari ico kibazo kandi no kubashimira murakoze murakoze murakoze raymond eh, kezimana eh, Naam.
princess eh, esther kamatari mu muhinyisho
ibyo ariko aravuga n'ibyo ibyo remo remo urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuko eh, twe twe turi hanze twumva amakuru batwa- ba- bavuga canke dusoma canke ibintu bitera ubwoba ni nk'uko navuze imbere y'iki kiganiro yuko je nari mfise ubwoba bwinshi cyane yuko nashika i burundi ncamfa ko je nda- ndanka iki- a- ibihuha ndanka abantu bavuga ngo ibintu narabi ngo ngo ngo na- ngo ninaka ngo nabyumvise gutya ngo ninaka bivuze nico gituma niyiziye kugira ndavyibonere kuko nanje ijwi ryanje rirashobora gushika kure ni ukuri eh, kandi bakibagire yuko i Burundi hariho imiliyoni cumi n'imwe nona izo miliyoni cumi n'imwe ko zibaho bakiriho bose yaba hari eh, eh, i- i- bidashoboka kubaho i burundi abo bose baba baragiye je nabonye abantu bame- bameze neza abantu ku isoko abantu bafata buse abantu nta muntu n'umwe yantutse nta muntu narumiwe ku- narumiwe kubona ingene abantu bankunda niho novuga yuko burya gukundwa n'abi wanyu n'umuhezagiro cyane Remy.
Eh, tubibutse inshuti Ariko mwese rero kugufata mu mugongo mu tubakuje mugongo burya bafata umugongo ngo- ngo Ima- ngo imana ifasha uwifashije aho nabitangura nta muntu n'umwe ya- yabyemera kuko mm, ok hanyuma wowe ugashishikara kuko uzi neza objectif uriko urakora Eh, mugabo twoja hamwe twese tukavuga tuti uburundi ni igihugu cacu twese turabarundi soja igihugu nico iwacu dufatanye mu mu nda twese igihugu twoje imbere
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na frederic eh, salpongo umureyo w'iburega muraho
Eh, muraho neza yego turaho turakomeye namwe muraho
eh natwe hano iburega mu karere ka rulindo turaba mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite ciyumviro
bo ndafite kwanza mbere na mbere ndafite igitekerezo ndibaza ni ni gute hari abantu benshi baba bafite uwo mutima wo gufasha ndetse no kuba bagira ikintu bafasha bagenzi babo ariko ugasanga mu by'ukuri
ndumva telefone ya frederic isa n'icitse ariko turafise uwundi munywanyi idirisa bakungu turagaruka kumushikana na frederic telefone yiwe ntiyaboneka idirisa muraho murakomeye
nakomeye E, muri hehe ga idirisa
ndi ndi nitwa idirisa bakungu murirani kigali ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iciyumviro
Eh, ki- ibyiyumviro birahari ndabanza gushimira uwo muvandimwe Eh, yagize umutima umutima mwiza cyane Ha- hari abantu benshi ba- bagira umutima mwiza bada- batabasha kubigaragaza cyangwa aba- n'abandi babimenye ariko mbaje kumushimira cyane ari mu ntwari ikintu namubazaga ni kimwe ni ni ukuvuga ngo kuva yava i burundi se akagera aho hanze abandi barundi babashije kuganira iyo babasha kuganira nyine umusaruro uvamo ibyo baganiriye ni uwuhe Ndi- ba- menye ngo niba barayishyize hamwe abarundi nuko nuko twebwe mu rwanda perezida wacu dushima ahora ajya hanze kuvugana n'abandi banyarwanda babayo tugasanga bira- bira- natwe biratunyuze cyane turashaka kumenya niko niba i burundi naho niba bishoboka
egomeye ah, Hello?
i- ikibazo reka muhe ijambo agire ico avuze eh, mu n'abana vyumvise neza muvuga mubaza niba iyo atahutse akava mu Burundi agashika ashitse mu mahanga aganira na bagenzi we b'abarundi ba- bikaba bifise akamaro vyoba bifise akamaro akamaro bifise n'ikihe ingaruka nziza bigira ni- nihe ico ni- ivyo nivyo numvise mundwi kwijambo
ingaruka nziza ni uko abantu ubaha amakuru y'imvaho apana ibihuha atari ibihuha kuko hariho abantu bari hanze badashaka yuko ibintu byohinduka kuko yuko koba nk'akazi kabo ushaka kuvuga ni uko banditse narabivuze abantu benshi baritabye barabibona yuko atangorane ata iriho kugira ushike burundi yuko uwo mutima nk'uko idirisa bivuze uwo mutima niwe twese dukeneye twese twarababaye nta muntu mu burundi cyangwa i rwanda atababaye kuko baramutoteje mbere ndi mu ba mbere batotejwe kuko ntihagire uwibagire yuko umubyeyi wanjye nawe nyine bamwishe batanguye kutwica kutwicira abacu kare cyane mugabo nta nta eni twagize twese twarashishikaye twarashishikaye n'ibikorwa nako byerekana yuko twashishikaye gukunda burundu genda keka rero yuko burya umuntu atanga akarorero mubona bagashishikara gukorera kuri ako karorero yatanguye niba aba banzi uwundi ni ukuri iyo ndabivuze yuko hari amahoro umuntu ashobora kugenda agatembera atangorane baranyemera ntangurira ko n'ibindi bikadushishikara n'abandi bakabibwira abandi bambagije ati none we ko waronse pasiporo ati none ubone yuko twashobora kuyironka ni ukuri muzozironka ni murayisaba
icyo kibazo icyo kibazo pansesa Esther Kamatari icyo kibazo ca pasiporo hariho abarundi benshi barondera amapasiporo nk'uko amakuru atangazwa bakeka ntibayahabwe canke ntibayabone mu buryo bwihuta ariko mwebwe mukaba mwayaronse mu buryo bwihuta ikintu umuntu yokora kugira ngo ibintu byihute urondera pasiporo ayironke mu buryo bwihuta ni nk'ibihe ku bwanyu
urishura kuri interineti binyaruka cyane urishura uraramplisa formulaire ugasaba pasiporo yawe ukarondera ukishyura ibibazo byose ugatanga amafoto ukayiriha ukayironga pasiporo araboneka
mwebwe mushobora kuba mwarorohewe kubera igihagararo cyanyu
jenda umurundi kazi sindi imana amategeko ibyo amategeko naranditse birashoboka yuko baranzi hariho abantu batari bake banzi mugabo si ukuvuga yuko nshobora kuronka indenganzira yorusha uwundi burundi ni ukuja ahubwo ubu niho byoroshe kera waragenda gutonda ubu nta muntu atonda uri mu mahanga barakubwira cyangwa ukuzuza formulaire kuri interineti hanyuma bakagukonvoka
tubibutse tubibutse inshuti mwese le pasiporo ziriho tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kuri jewe kuri pasiporo kuri jewe ni akantu gatoya gusa urumva nta niyo nari mfise nta niyo nari mfise bara ndafise umunezero ntangere kuvuga yuko mfise pasiporo y'igihugu cy'iwacu ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika umurongo wa frederic salpongo ndabona wasuye kuboneka muri aho frederic mukomeze
bo murakoze umurongo wari ucikanye ntaragera ku ntego
musubiremo n'ikibazo cya mbere cy'imviro cya mbere mwashikirije ndumva iyi telefone ya frederic ifite ikibazo nibaza ko tutahava tuyigaruka ko mu kanya kari imbere tugarutse rero ko princess esther kamatari ku ruhara mwagize mu gufasha eka imbabare mu kugaruka imbabare ubwo ruhara ntimwarugize mu burundi gusa mwarashinze n'ishyirahamwe mu gihugu cya mari aho mwabaye mu kanya gatoyi mutubwire ibikorwa mwaranguriye mu icyo gihugu n'ukuntu mwagitoye
iyi nahamaze imyaka itatu muri mali ni igihugu gitandukanye cyane ni burundi ni igihugu atabiti biriyo ni desert rero jewe rero ikintu cerekeye plastique muribuka neza twa dusashe twa plastique twa tuguruka tukaja mu biti tugatuma hariya rero inka zirya plastique intama zikarya plastique abantu bakarya plastique ni ikintu kibi cane plastique ni ikintu kibi cane ku buzima bw'umuntu izo plastique zitera kanseri abadamu n'abashingantahe hanyuma rero tube turibaza ati none icyo kintu kugira ngo twogerageza guha akarorero abakiri bato kugira ngo bashishikare muri icyo gikorwa kubihindura izo plastique tuzihindura tuzigira amapave hanyuma tugakorana n'abafasoni badafise batagera aho bifata babandi bicaye ku ibarabara bariko barasega ndababwira nti nimuze nimugende munzanire de plastique ndabariha ni ukuri twarakoze akazi keza baradushimiye twari dufise financement ya minisma baradushimiye kari akarorero rero kwerekana yuko ibintu bishoboka ikintu ucitumye urakironderera inyishu hanyuma tukibaza yuko n'abajene ubu nyine bashobora kwiyumvira yuko burya utarindira yuko ibintu bikugwa mu ntoki urashobora nawe gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo utume aho uba n'abo mubana n'icyo gihugu cyawe ugiteza imbere ijwi ry'amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean marie butoyi muri aho murakomeye
ego turakomeye muri hega jean marie butoyi
yewe ndi aha i tanzania mu ikambi y'impunzi y'abarundi ikambi ya nduta ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umutumire princesse esther kamatari tuvuga ku ijambo
ni ukuvuga murakoze cyane ubwa mbere bwo bwo kumpa umurongo ni ukuvuga yuko ni ni icyiyumviro cyangwa ni ugutera intege uwo uwo ni ukwita umugiraneza ni ukuvuga yuko abandanye akora ibikorwa byo gufasha bitandukanye na cyane muri kino gihe hari ibiza byinshi bituruka ku ku kwihindagurika ry'ibihe ni ukuvuga sinashoboye gukurikirana intango bivanye n'aha turi ni ukuvuga yuko iradiyo y'ijwi rya amerika kumbure tutayitora cyane ariko ni ukuvuga yuko no gushimira uwo mutumire ku bikorwa byiza yagiye arakora haba mu burundi haba mu makungu reka ndetse ndamutera intege ngo abandanye akora ibikorwa by'ubutabazi cyangwa iby'ubufasha nk'uko yamye abikora
murakoze murakoze mushinkahe jean marie butoyi mu ikambi ya nduta nimero yanyu tuzoyigumana turakenera cyane rwose kuvugisha abarundi bari mu ayo makambi muri tanzania tuzogutera kamo mu minsi iri imbere tugarutse kuri ibyo bikorwa umushintahe jean marie butoya yashimye princesse esther kematari hariho n'ibindi bikorwa mwakoze mu ishyirahamwe ryanyu fondation princess esther kamatari eka ryakoze uruhare ruhambaye cyane rwose mu kurwanya ikiza cya covid cumi n'icyenda mu tubwire icyo gikorwa mu majambo make
ubwa mbere nashaka gushimira cyane jean marie butoyi nk'uko nanjye ndabivuga kare burya gushimwa n'ab'iwanyu n'umuhezagiro ni cyane kuri uwo muhezagiro jean marie ampaye kandi inzu bishishikara imana niyampa ubuzima aho nari muri mali covid iratangura muri ibyo bihe kugira ngo ushobore kugura masike muri farumasi byagugwa amahera menshi cyane cinq mille francs cfa sinzi nyine noshira mu marundi mbwa yari menshi cyane kuko batubwira yuko urinda guhindura masike ku munsi twibaza ati none aba bantu uje uko ndababona ayo mahera y'ukuja kugura masike ucuta bazoyakura hehe niho rero naciye niyumvira yuko le mali coton bakora muri mari bita nise loro inzahabu yera yo muri mari nsamvuga nti none nti bishoboka ntinge rero tugire amamasike muri izo muri iyo tishu muri icyo gitambara du mari ndabigira muri ibyo bihe le ministre de la santé arayivalida iyo masike twakoze hanyuma dutangura kuzikora tukaziha abantu turabaha abapompier turaha izo izo masike za mbere twaziha abantu bari hafi y'abandi nk'aba infirmiere canke abantu bafunzwe ibintu bene ivyo niho rero abandi baciye babona yuko bishoboka twatanze akarorero n'abandi bantu rero uravye ko muri muri mali no muri mali gusa hari abatayero benshi n'inki bujumbura hari abatayero benshi cyari ico ciyumvira kugira ngo gitume abandi bavyiyumvira babishikeko abantu benshi batanguye kuzikora
ni byiza cyane rwose reka duhe ijambo ubundi bunywanyi w'i radiyo ijwi ry'amerika tuyishimire eric muraho yego murakoze kumpa ijambo
muri hehe ga eric
yego nge ikintu namubaza nabonye mu bihugu wakoreramo harimo uburundi na mari ese mu rwanda ho mu rwanda ho ko atarahagera natwe turabikeneye ko yahakorera natwe akatuba hafi nk'urubyiruko natwe turamukeneye niba ari ibyo namubaza yego murakoze eric reka tumuhe ijambo
yego we ni ukuri murakoze ko muba mumpereye mugana araje i rwanda nje nakurikira ibintu by'inzuki hariho inzuki nyinshi i rwanda muraproteja environnement naraje naraje narahamaze igihe naraje kandi ngira ngo imana ibishatse ntabwo ndi kumwumva neza aha
nturi kurumva neza
ntabwo ndi kumwumviriza neza yegomeye avuze ko mu rwanda yahaje hariho na proje yakoze ko byerekeye inzuki akaba avuze ko mu rwanda kandi hariho ibikorwa bihambaye cyane byo guproteja byo gukingira ibidukikije yarahaje kandi akandi karyo gashobotse avuga ko azogaruka nimwe mwoduha akarorero
ni ikibazo netiwake
ni ikibazo cya netiweke nk'uko mubivuze amajwi ashobora kuba atari kuharengana aho muri ariko reka tugaruke yego reka tugaruke kuri
reka ntabwo turimo tuwumva neza twe turakumva neza nibaza ko ari ikibazo kiri ngaho
ntabwo ndi kubumva neza nicyo kibazo reka turasubira kuguhamagara turabe ko tworonka umurongo mwiza ariko ngaho iwacu turakumva neza cyane rwose tugarutse twebwe turakumva
murimo kunyumva ariko ndi ntabwo ndi kubumva ntacyo rero reka turasubira kuguhamagara
yego murakoze murakoze pasesi esiteri kamatari tugarutse kuri mwebwe nashaka ntiturangize ikiganiro tutavuze cyane cyane ku byerekeye ibikorwa bindi mwaranguye mwarabaye umunyafurikakazi wa mbere topu moderi atowe kuba umufaransakazi wa mbere mwiza nk'uko nabivuga mutubwire ukuntu byagenze kugira ngo mushyire kuri urwo rugero mu myaka iheze byagenze gute
mu buzima navuga yuko umuntu wese aba afise tayimingi yiwe nashyitse au bon endroit kubisigura mu kirundi no kuri byonani mu gihe cyiza mu gihe cyahuriranye n'ibyo byari bigezweho
nahashyitse nashyitse mu bufaransa muri soixante igihumbi n'amajana icyenda na mirongo indwi haheze imyaka mirongo itanu n'itatu rero ugasanga yuko muri ha- mu myaka ita- mirongo itanu iheze nta birabure baboneka eh, yagize imana yuko nari umwana w'umwami nkaba nifata neza nkaba bak- bakanyitegereza Muga- ahantu hose nahora nagenda ndavuga nti jewe je ndi uh, princesse esther kamatari bakasha bagenda mu bitabo kuraba yuko ubwo burundi bubaho bagasangana igihugu hanyuma bika- bikabanezereza niho rero natangura eh, gukora muri mode mugabo eh, la base y'ivyo vyose ibintu vya mbere ni ndero nk'uko tubivuga hamwe ababyeyi bakubwira ati wifate neza ntugende urakwega amaguru nk'uko u- u- u- u- umubiri wawe ukuremereye cyangwa we uremereye bakatwigisha kwifata mu kirundi bavuga ngo kwifata hanyuma rero eh, niho rero ntangura ngasanga nabaye umwiraburikazi wa mbere eh, top model eh, eh, eh, hose muri amerika évidemment no kuko hariho abirabure mugabo en france eh, no mu bindi bihugu ikindi naco noshikako ni uko ngira ngo amashugwe menshi novuga yuko ndi eh, no- noba ndi la meilleure um- umu ambassadrice la meilleure ambassadrice y'u Burundi kuko muri iyo myaka mirongo itanu n'itatu nta na rimwe wovuga ngo Esther Kamatari utavuze Burundi Kintu- kuri jewe ni ikintu gihambaye cyane kuko ubwo Burundi nabuvuze kuva kera nabuvugiye kuva kera eh, n'uwo munsi ndacashishikara Mu- imana hanyuma mu bihugu byose narigeze kugenda barantumiye en australie nshitse muri australie nsanga hariho amafoto maniniya cyane yanditse ko ngo welcome to the princess kamatari from burundi australie ngira muri ivyo bihe muri igihumbi n'amajana icenda na mirongo indwi n'icenda ndakeka yuko ata abantu benshi bari bazi ko burundi bubaho
ni vyiza cane rwose kandi kuri urwo rwego mwaramenyekanye no kubera umufaransa akomeye cane rwose ah, azwi ah, paco raban mu tubwire eh, bimwe muri ivyo bintu ukuntu vyagenze kugira ngo uyo muntu yarahambaye cane rwose yarakomeye mumenyane eka amenye aho muri eka munakorane
korabani yari umuntu mwiza cyane ntangere pako rabani eh, niwe yatanguye gu- guko- gu- abirabure abandi bose ba- ba- batabishaka aravuga ati "I- i- izi mpundu ni je ndazishona i- i- i- i- aha ni iwanje nkoresha uwo nshaka de gusa pako rabani yari umuntu ya ya, ya luwa ahantu kugira ngo a- a- a- a- abaririmbyi canke a- abatamvyi bashobore kuza kugira repetition kugira bamenyekane hariho abantu benshi u- uwu munsi baririmba eh, birabura yuko yabahaye eh, uburyo kugira ngo ba- babishobore bakorabana hamwe haba- habaye ingwano hamwe habaye ingwano mu burundi eh, m- m- muri eh, 93 mirongo icenda na gatatu kungirira eh, kumfasha ira porte clé I- i- iyo porte clé i- iriko i- kuva kuri kuri 6 kubera kuko abana ngira mwarashoboye kuyibona muri eh, kuri internet ni Burundi batangura kuja ku ishuri kitandatu nya Nshoboye ku- nshoboye kuza kuyi eh, kuyigurisha kugira ndonke eh, uburyo bwo kugura ibikoresho by'ishuri icyo ni icya mbere ikindi nacyo ni uko yemeye ku- kuba le- guhagari- guha- guhagara parent guhagarare Ngira, gufasha eh, ku kugu kugufasha eka kukwitaho
So, aho twagira euh, euh, defile ya mbere humanitaire ya haute couture burya haute couture n'impuzu zisanzwe twambara sico kimwe yari umuntu cyane gukundana mugabo imbere yo gukundana tubaha nanje naramwubaha cyane ni umuntu ya- yadukunze akun- yakunda abirabure cyane n'ejo bundi aho eh, yaritavye imana yarakuze mugabo eh, novuga yuko muri ivyo bihe yakoresha abirabure hariho ibinyamakuru vyari vyanse gusubira kumuvuga baramuhanye ibinyamakuru vyaramuhanye imyaka icumi ngo nuko akoresha abirabure
ndumva ingwano si y'umunsi kandi si- si ntoya
Ndumva pako abane yari umuntu eh, w'intungane eh, imbere y'uko tuja ku bindi bibazo vyerekeye eh, umwuga wo ku eka wo guhanyanisha ah, abarundi n'abarundi kazi abarundi kazi kandi n'abanyarwandakazi beza turabigarukako ariko nashaka mbaze ijambo Laurent eki Laurento mwiriwe
nyiriwe mwiriwe kuri amerika mwiriwe neza muri hega Laurent
mu burundi mu ntara ya bururi ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iciyumviro
igihe kintu cyacu barutambere kubera uburundi na murabizi ko dutumva fm y'ijwi rya amerika nashaka kubanza kubaza umutumire uko yitwa ko izina ntabwo mwatubwiye hajyaho kubera ngo ndabibonye ubu nyene nashaka kumenya ngo yitwa gute hanyuma ivyo bintu akora bimeze gute nivyo nashaka kuba batabizi Eh, umutumire ni eh, princesse umuganakazi Esther Kamatari
yego
hari iki mufise
nshaka kumubaza kugira ngo agere ku ndogozi ziwe yabigenje gute yatanguye gute nicyo ibibazo vyanjye mbakoze mwiriwe neza
Eh, ivyo nibibazo wasa na- niwamaze kwishyura ariko reka tumuha akanya gatoyi cane rwose agire ica bivuze ko
Eh, murakoze roho ushaka kumenya ingene nabitanguye
yego
tanguye na urumva na na zemba impunzi mugabo na- na- navuye mu burundi eh, ni nk'uko noba ndimu- nimutse nsaba impapuro z'ubuhunzi sinigeze nari umuntu nkajya wimuka uva ahantu hamwe uja mu handi aho hantu rero nimukiye mu bufaransa nasanze bakunda abantu barebare bato bato eh, bakambwira yuko ntushobora kuba eh, kwerekana impuzu ndavyiga ndabimenya hanyuma kubera nk'uko nabivuze kare kubera indero kubera ukwifata n'uku- n'ukubaha dushikara kuduga gushikaho ku isi yose bamenya bose eh, na- na- nabishoboye kubera nari mfise eh, base n'ingene narezwe mu cubahiro nubaha abandi bose ari muto ari atari muto umuntu atishima
Inyi- inyishu itomoye reka duhe ijambo ndabona akanya kariko karihuta reka duhe ijambo eh, Juvenal nibaruta muri aho murakomeye
rero turaha tumeze neza muri hega Juvenal
sa
muri hehe muramvya muramvya Eh, ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iciyumviro tuga ku ijambo
ego nashaka kubaza uwo muntu mu mirimo asanzwe akora ubu unye ingene umeze ko akibandanya eh, tu- umuntu amenye n'intara avukamwo iyo vyari vyiza
Ah, arakumva reka guha inyishu
Eh, Juvenal mwaramutse Oui.
Juvenal
naho ibyo neza bintu nkora ndacabishishikara
Eh.
burya hamwe bavuga yuko u- urinda kuba uri mutoyi sibyo ibihe byarahindutse basanga abantu bakuze nka jewe nabo nyene bashobo- Eh.
bashobora kugura bashobora kwambara bashobora gushaza donc barakeneye abantu Mhm.
berekana Eh,
hanyuma je navukiye ifota
eh.
umwana w'umugano kamatari
ego
Kera imbere y'uko fota ijya muri provinsi y'Imwaro twari muri provinsi ya Muramvya
twari muri provinsi imwe Hello?
Mu- muva hamwe Hello? ego ni vyiza cane rwose kiretse yuko ububwiraza kiretse yuko buzatandukanye
ni vyiza rwose murafite hari ikindi kibazo mufise ga Juvenal
ndamubaza nteko niyumvira nk'intara yoba yaravukiyemo bwa mbere yababayemo n'umugambi wo kwifuza kuharangurira nk'ubu hageze muri iyi myaka arimo
mbwiye juvenal je navukiye ifota Mm, nize ikiganda Ah, hasigaye rero kuza kuha- kuhamo- eh, ku- kubaramutsa nkamotegwa n'ikiganda n'umurambi
yego ariko ndabaza ubu nta gaporoje mushobora kuza mukahakorera
sinumvise agaproje mwahakorera ngo kwateza imbere mu kanya gato cyane rwose inyishu mu- nk'umunota umwe
mugabo ubu u- eh, muri iyo myaka mu- murabona juvenal ko nari imaze imyaka myinshi cyane ntaza kandi ibintu byinshi byarahindutse no ninagaruka mm, nk'uko nabivuze ni ukugaruka hanyuma umuntu a- agatembera hose akaraba kuko ikintu nasanze ni uko ati amapulasitike ariho i burundi kandi ndashima cyane yuko ah, a- a- abakuru b'igihugu babibujije Eh, ni ukuri Eh.
intambuko nini rwose ko ibintu byabibujije hanyuma rero hasigaye yuko umuntu agaruka agasubira akicara hanyuma akaganira umuntu akabona iyo aje burya umuntu ntushobora kuvuga ngo nzokora iki i uta- utanabajije n'abantu eh, bahaba ukanahishikira reka rero mu gusozera duhe ijambo umunywanyi w'ijwi ry'amerika eh, wa nyuma eric muri aho
batumeze neza namwe tujya bahoze ni byiza cyane rwose muri hehe
Ba- muri hehe
bandiya
Gambi- zambia Eh, duga ku ijambo mu kanya gato cyane rwose ufise umunota umwe ikibazo icyiyumviro
Eh, na maze kuranga cyane utumira watumiriye hanyuma ndamubaza ese habuze iki kugira ngo agutuke mu burundi ateye umutekano muke bimeze gutyo kugira ngo natwe azoze i burundi ese aheze igihe igihe kingana gute atari i burundi
murakoze eric ni ibibazo yari yishyuye ariko mu kanya gato cyane rwose eh, princess esther kamatari mu muhinyishu umunota umwe
Eric mwaramutse neza Eric nari maze imyaka cumi n'itatu ntataha i Burundi eh, nk'uko nabivuze kare nibaza yuko ninataha i Burundi nshapfa ubwo nyene nasanze igihugu eh, n'abantu b'intore bakundana nta ngorane na ronse ni ukuri namwe nda- muraza ngira ngo muze twohurirayo bwa jewe rero ndafise ni ukuza mfasha ndi kuri lake tanganyika kuza mu bwato gushika zambia ni byiza cyane rwose mu gusozera princess esther kamatari ndashaka mugire icyo muhanuye canke eka impanuro canke eh, ubundi bwenge muha muha musangira n'abarundikazi hamwe n'abanyarwandakazi bakomeye cyane rwose mu mwuga wo w'ivyo vya- vyo kuhayanira ubwiza hariho benshi bamaze gutorwa ku giti cy'igihugu akajambo mwabwira naka umunota umwe
mbere novuga yuko nta mufasoni n'umwe yaterefanye ngo tuganire ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose twama twashikirije
hanyuma icya kabiri ni ukuvuga yuko burya ku- mu- muri muri iyo uwo mwuga wo- wo kwerekana impuzu kina ni umwuga uhambaye cyane ukeneye disipurine niniya eh, eh, nuko nta mwanya m- m- muremure mfise mugabo n- naramaze nk'imyaka cumi a- abajene bo muri mu makartier ngaha ah, mu bufaransa ku- kubigisha eh, prestance si- kwifata biga hanyuma ikindi novuga nti- ntibibaze yuko bazoba abasitara
ni igikorwa kigenda buhoro buhoro Afrika- yego
afurika ni ifise avenir ene eh, ngo mu myaka mirongo itanu kuva uwo munsi ngo umuntu umwe kuri batatu une personne kuri batatu azoba yirabura ni vyiza cane rwose aha Ndakeka kandi rero ni- niho turangirije ikiganiro Eh, ndakeka- cacu n'umutumire akomeye cane rwose eh, princess Esther Kamatari ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ndazi ko mufata ibintu byinshi tukaba dushimiye na engineer yadufashe mu bw'ibyuma turashimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwaduteye akamo mugashikiriza ibibazo turabashimiye mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese